ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana mukamana akomeje gushora karwera mu bapfumu ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
ubu rero igikorwa cyo gutera inyanya tugiye kugitangirira mu gufata ingero zo gutunganya aho tuza kugemurira turabanza gupima ikize kanyi mva se nzagera si ukubanza se guca uruhavu rwa santimetero mirongo itatu z'ubujyakuzimu Hey.
ubwo ni intambwe imwe n'igice by'ikiganza cyanjye cyangwa twapimisha agacupa k'amazi y'inusu ya litiro tugapima inshuro imwe n'igice by'uburebure bwako yego Hey, hanyuma twamara guca uruhavu tugashyiramo imborera iboze neza neza neza neza Eh, niko ingana n'igice bimeze.
cy'igitebo si byo se nyine tugahita tugaruriraho itaka Eh.
ubwo nyine tugakora imitabo Cyane rwose.
Hey, mbese imitabo ifite ubugari bw'intambwe imwe Hey.
murabyumva turabyumva kandi rero tukayizamura neza kuko burya niyo ituma amazi akamuka mu butaka aho imizi ishorera Hey.
Mm, tukaba turinze imizi kwangirika kandi tunarinze indwara ziterwa n'uduhumyo mu gihe cy'imvura byumvikanye ibyo rwose dutangira akazi Eh, Eh, ahubwo harya hagati y'imitabo ibiri si ugusigamo inzira ifite ubugari bw'intambwe z'ikiganza nk'ebyiri cyangwa n'eshatu yee n'ubutumburuke ahubwo bw'umutabo bureshya n'intambwe y'ikiganza aha ubwo akazi kandi katangiye Eh,
waramutse muga waramutse maniho
harya muga ndakumva ngo umwana baramubwiye ngo kubita uwo wanga kubita uwo basangira ku mbembe koko iki se kandi maniho ko njye nawe tutagisangirira ku mbeho imwe nkaba ntacyo nagutwaye uwo mugani urawuncira kubera iki ngo ntacyo ntwaye koko muga eh? ngo ntacyo ntwaye koko eh? byihorere ariko byihorere icyo nzi cy'agati kateretswe n'imana ntigahungabanywa n'umuyaga ariko ibisishyano umwuka byaramwe ishyano gusa se ahubwo eh? kuko nk'umuvandimwe nkawe koko pe uba ari wowe unkorera ibintu nka biriya koko eh?
iki se nagukoreye ko mukagana kugoreweho ikisa ahubwo ko ari njyewe ukugoreweho ni gute ushobora kubuza maritini wo gutwara moto yanjye ngo- ngo ni umujagi eh? kugira ngo akunde atware iyawe ikiri nshyashya sha eh? cyangwa wibwira ko nayo itazasaza Ah, nayo izasaza wiseka ariko none ese ni ibyo mama yewe niba ari ibyo rwose cira aha nikubite amakosa ndayemera pe
iby'imitabo ubwo birangiye rero Eh.
ubu turakurikizaho kuyicamo imyobo yo guteramo ingemwe ehe, mutege amatwi aho tugeze harakomeye iby'imyobo byo ni ugucukura ibinogo bya santimetero cumi n'eshanu cyangwa makumyabiri z'ubujyakuzimu Eh, ahagomba guterwa urugemwe cumi n'eshanu mbese ubwo ni ukuvuga ko ari nk'intambwe imwe y'ikiganza yego Eh, hanyuma hagati y'umwobo n'undi biri mu mutabo umwe rero turajya dusigamo santimetero mirongo inani ubwo nabwo ni ukuvuga ko ari intambwe enye z'ikiganza Eh.
cyangwa se inshuro enye z'uburebure bwa twa ducupa Eh, ntubonamo kama mu myobo rero turashyiramo imborera iboze neza neza neza Eh, kuko bitabaye ibyo yakwica imizi y'ibihingwa mbese imwe nziza Eh, si byo ra?
Eh, boze.
kutongeyeho se ko turi buyivange neza neza n'itaka ibyo ni ibisanzwe mukama Eh, ngaho Ibyo ni tubanze ibisanzwe dukore rwose. Eh.
ni ibyo gusa se ahubwo eh? warangiza ukanhereza umugore wawe ngo mm, aze kwigisha mukamana ukuntu bazamekesha inyonzo sha eh? mwitwaje ngo naguhuguze umurima sha yambayinga ufite na gahunda yo kureka inyonjo se mva nawe ra sha uzabibaze karwera uri muri uwo mugambi mubisha umugambi wo kuguhekesha inyonjo se
sha niba ari nawe wamutumye menya ko nabimenye ubimenye kandi ko nyuma yanjye ari wowe uzakurikiraho cyangwa ntabwo uzi ko urucira mu kasura ugatwara nyoko ariko se maniho uzi ko uwakuroza atakarabye koko Hmm? ubwo wumva ayo magambo uba uvuga nta soni aguteye cyakora nkwiyame hakiri kare urumva umugore wanjye ntuzamuzane muri ayo mazimwe yanyu ntajya yajyamo nta kibazo ariko sha nta kibazo ko agatinze kazaza se ari amenyo ya ruguru nta kibazo gusa nashidikanyaga ko uwo mugambi mwisha nawe waba uwurimo none urabimpamirije birahagije
maniho ndakwiyemye rwose ndabona igisigaye ari ukuguca mu muryango wanjye uraseka se biki ngo uranca mu rugo rwawe waratinze ahubwo none se sha mvira mu rugo niyo mvira mu rwanda nzaba n'ahandi buretse bwo wari unambariye iki hose wabana nande ko abantu bose ahubwo bari ukukwihanganira gusa Eh, ariko uzi ko wagira ngo wabyariwe kubera abandi umusaraba ngewe mani ura ndi umusaraba mugabo eh? ndi umusaraba none se hari ubwo wari bwemere kubaho mu mahoro ntawe muhanganye nawe ko niyo wamuze uwo muhangana ukoresha uko ushoboka mwishakira kugira ngo ukunde uwo uriwe sha bifata uko ushaka ariko ningira icyo mba ndabikubwiye kandi amaraso yanjye ababyeyi bacu bazayakubaza hoshi igenda gihubye reka kuntongera ayo maraso yawe aho wagwa ni henshi nta kibazo ariko nta kibazo sha muga n'ubundi umugabo yise umwana we mbwira bumva sha ndakumvishije niyo ashaka yari kumwita nyuma ya huye kuko n'ubundi ibyo uri kuvuga byose uri guta inyuma ya huye nakubwiye ngo nta kibazo nta kibazo nyine ikibazo se kiri tuzaba tureba
ubu rero igikorwa cyo gusasira dutangiye nacyo kirakomeye murumva Eh, turabyumva mwigize hino isaso mwazanye ngaho muzane nta Eh, eh, byoroshye.
u- uretse gato ariko kuko mbona harimo se n'abazana ibyatsi bitumye neza kirazira bene ibi bitumye neza bijye ku ruhande bizakoreshwa ubutaha byumye neza Eh, erega mawe yagusasira nabyo ni ukubyitwararikamo Hey.
isaso yose ntituma ubutaka bugumana ubuhehere Eh, Bityo, ikanabuza ibyatsi bibi gukura ndetse ikanarinda indwara zituruka mu butaka si byo se Yego.
Eh, icyo se n'indi utakizi uretse ko no muri rusange burya isasi inafasha mu kurwanya isuri cyane ko n'ubutaka buba bucyorohereye eh, umuhenzi utaramenya ibyo rwose yaratinze Eh, ese ubundi mu gihe dusasira Eh.
senza Eh, ndakumva kanyine wowe na mukamana ntimwajyana na bamwe kugemura mukaza duhita dutera hari ikibazo se Na- ntacyo rwose
ntacyo twagenda
ko mbona se uri kwitonganya muga ndeka karwe Hmm.
ndeka rwose umugabo witwa manihura arandamukiye ariko sinzi niba atasiza nanteye umwaka ati ngo iki se kandi wakubwira ibintu ambwiye wakumirwa Hmm? uzi ko ngo aramukiye hano aje kwihanangiriza ngo ngo urashaka kuzamuhekesha inyonjo mani ishobora byose kandi ikaba hose ibihe byose ngo ngewe karwera guhekesha inyonjo manihura aha ko yabimbwizanyije umunabira Eh,
Eh, uretse uretse mbaze mbereke u- uko dutoranya urugemo Eh, eh, isaso ubwo mwagize ngo ni ugupfa kugemura abandi ntabwo ari ugupfa ntabwo ari kugemura.
ugupfa kugemura urugendo urwo ari rwo rwose Eh, rwose ni mu murebe itongo.
neza urugemwe nk'uru rufite uruti rubyibushye Eh.
n'amababi atatu cyangwa ane manini mbese meza meza ni mu itondo Eh.
rwose Mm, munarebe kandi niba nta burwayi bwaba bugaragara zifite ha- inyuma nibyo hanyuma kandi mu kugemura ni ukwitonda kugira ngo imizi itangirika ahubwo tugire vuba Rwose.
kuko nitumara gutera ingemwe Eh.
turi buhite rwose tuzivomerera tayari
inyonjo se ngo bazihekesha abandi bate umbaze nkubaze
harya ngo tukaba dupfa iki ntukambaze bya manihura Hmm? gusa buriya ariko buriya ntakubeshye ni ukumukurikirana neza burya ntakabura imvano tuzamenya aho byaturutse ariko mugaga nawe imvano yihese ubwo se urumva ibintu nk'ibyo yabikuraye keretse byenda mu nzozi cyangwa mu bapfumu ngo sinabonye umupfumu ikintu cya mbere abanza gushaka ari umuntu wo mu muryango cyangwa wo mu baturanyi akaba ari we ashakiraho icyaha cyo kubateranya
none se adateranije abakagombye kuba bakabanye neza sibwo yabakoze iki na manihura nawe ubwo ariko ari gukora nk'abapfumu ibintu nk'ibyo aza kukubwira uretse gusa kunsenyera yarambuze ngo abimbaze yewe nta gusenyeye ntasubirije umuntu uzigera naho avuga ko ngo ari njye waguhaye ubwo butumwa ubwo urumva u- uwo muntu ariko buriya murumuna wawe ntukwiriye kumuvuza wowe ubona ari muzima koko
umva karwe karano reka njye kureba nyina wabo na rusiya Mm.
nari namubwiye ko mushaka kugira ngo tuganire ku kibazo cya rusiya ariko nawe burya yahise ambwira ko yankeneye Mm.
ngo mugire inama ku kibazo cy'inyana yabona itameze neza Mm.
naho ibyamanihura byo rwose wa mugani wawe ni ibinyabasazi ntawe bitaho umwanya nibyo ngaho igendere kandi umunsi uhurize yego ndamusuhuza
mbega manihura babeshyira abagore ngo turavuga nizere ko mugaga atabyemeye kuko amenye ko naguze umuti wo guhekesha kankindi inyonjo nahita nsenya ntaneguza
ngaho nawe irebere koko muga none se marisiya ubu urabona rwose ikindi iyi nka yaba irwaye kitari inzoka ari igiki
inzoka cyane rwose inzoka zikaba arizo ziyigira gutya muga ahaha inzoka rero ntuzikinishe ahaha ntuzisuzugure ni ikibazo cyugarije ubworozi bw'inka mu rwanda Mhm. noneho si urwungu aha wakwiceceke wa mubyeyi we Hmm? none se urareba uku guhitwa kwayo urabona atari ikimenyetso kigaragaza neza ko irwaye inzoka nyine he ni ikimenyetso rwose cya mbere kireberwaho noneho rero ubwo inzoka nizo zatumye inanuka gutya koko muga nyine Hmm? ibimenyetso bigaragarira amaso ku buryo bworoshye ni nk'uku kunanuka ureba urumva He, mbese n'ukubona ubwoya bwayo bwashinze yego Hmm.
ese yego nyine Mm, ku nyana rero wabibonye ko igihe twayasamuraga twabonye utuntu tw'udutsi ku rurimi rwayo twari tumeze nk'utubyimbye nabibonye Eh, birya rero nibyo twita kurwara akaronda Eee yego rata
none ze jean mariti karame papa ni akandi gacupa se k'akanozangendo ngurira sha mbese kamwe bita akanyuma papa rwose nkwa unacurure kuko ndi mu byishimo ariko ubwo uzi gukora uzi ko ntawe uri buguteragure hejuru ngo uzana verisema nuko nuko mwana wa ni Yego byiza rwose.
cyane rwose gasome rwose mbega ngubira Burya se uzi no kuririmba?
byiza mbega na nyurumatema Rwose, rwose.
mbese itegereze neza akadakaye ukuntu gafuye Hmm? tu reba nawe Hmm? biragaragara ko kanagwingiye ibi byose rero ni ibimenyetso by'inzoka bya zakazigirije Ah, byo rero nari nayo impamvu kadakura Hey, erega urebye nabi inzoka zanakica da ayiwe none ubwo ubwo nyine ugomba kumenyera guha inka ikinini cy'inzoka byibuze kabiri mu mwaka Eh, ukayiha nyuma y'impeshyi ariko burya biba byiza cyane cyane nko mu kwezi kwa nzeri na mbere y'itumba nko muri gashyantare ese burya Eh, cyane cyane rwose ibyo ariko ntibihagije nyuma yo kuziha imiti ugomba kuzigaburira neza kandi indyo yuzuye kandi rero zikarya zigahaga aha ikindi kandi burya isuku niwo muti w'ibanze w'inzoka ku nka Eh, kuko burya aho isuku ibaye nkeya rwose ha- ha- aho rwose hahita hahinduka mu ndiri y'inzoka birumvikana
ubwo rero ni ukujya ukurikirana neza inka zigakukirwa yego kandi zigakukirwa ku buryo buhoraho urumva yewe zigahanagurwa buri gihe kandi noneho ukanamenya ko zigomba no kujya zozwa ibyo ariko mbyitaho muga byitaho rwose ukanareba neza ko aho zirara hasukuye Eh, kandi rero ibisigazwa bigakurwamo mbere yo gushyiramo ubundi bwatsi
ibyo byo ni ngombwa
noneho rero ikintu gikomeye abantu batitaho yego ni amazi buhira inka batabanje gusuzuma ubwiza bwayo Mm. rimwe na rimwe ugasanga n'ikibumbiro kidasukuye eee nabyumvise ni ugukaza umurego cyane hahaha ni ugukanura cyane byo rero isuku yo rwose ni ukuyigenzura buri gihe Mm, ndabyumvise Eh,
mwana wa Eh.
umwanzi ntakabyare ya rwose ndumva ukaze mu kuririmba ariko mariti ndakumva uzi ko buriya wasanga mugaga atari umuntu mubi nka rusiferi akaba hara- umubiri rwose.
hari akantu kuba umuntu byenda gato kakaba eh, kakimurangwamo mwa Eh, si ko bimeze ahubwo se mugaga yabaye umuntu mubi ryari papa rwose mugaga ni intama y'imana umva wa mwana we ndakumva ntukavuga ibyo utazi Mm.
byenda yareka kuba rusiferi Mm.
ariko kuba umuntu mwiza byo eh, ba- ba- ba- bishyize ku ruhande
ubwo nyine hari ukundi kuntu muzi
ayiwe ubu si ububi bwa mugaga akagina ashaka kubwira maritini ni ubuhe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri